radiyo ijwi ry'amerika isabiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyane itanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda mudukurikiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet turi kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikaze mwese kuri radiyo yanyu ibiganiro dutegura kandi tukabishikiriza duherereye mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ry'ikiza korona mu rwanda abanyagihugu mu gisagara ca kigali baragiriza abasirikare kuba babahohotera jewe baje mu rugo barakubita urugi nanze gukingura nkuyeho irido nsanga ni abasirikare bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita uwo ni umunyagihugu wo mu karere ka gasabo mu gisirikare ibyo byagirizo ntibabihakana bavuga ko hari n'abo bamaze guta muri yombi yego ayo makuru rds yaramenyeshejwe ejo natwe rero twihutira kuyakurikirana akaba avugamo koko abasirikare ba rdf batatu kuva ejo hashize bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha bwa gisirikare uwo ni liyetona koloneli inosa munyengango avugira igisirikare cy'u rwanda iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'izerekeye ikiza korona turazibashikiriza mu kanya mu buryo burambuye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ikwiragira ry'umugera wa korona rizotuma ibitigiri by'abana izo ndwara zihitana byiyongera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo geoffrey mutagoma araduha inkuru irambuye ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurengera abana kiravuga ko ababararwa mu bihumbi muri repubulika ya demokarasi ya kongo bashobora guhitanwa n'izindi ndwara z'ibyorezo zitari virusi ya korona icyo kigega cyemeza ko ibintu bishobora kuzamba kubera indwara ya covid cumi n'icyenda irushaho kugenda iyogoza isi bigatuma uburyo bwari buteganijwe gukumira ibindi byorezo bukoreshwa mu kurwanya icyo kiza abategetsi bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo baremeza ko abantu mirongo icyenda n'umunani bamaze kwandura virusi ya korona muri icyo gihugu cyane cyane mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru ndetse no muri ituri icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'icyo kigega kirasaba leta ya kongo kugenera ibikorwa by'ubuvuzi igice kinini cy'ingengo y'imari kugira ngo abana bakivuka bashobore kurengerwa kirasaba kandi amahanga gushyigikira inzego z'ubuvuzi za kongo kugeza ubu zijegajega integuro y'icyemezo ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryashikirije ivuga ko ikiza c'umugera wa korona ari intambanyi ku mahoro frederic nkundikije aratubwira ibindi igihugu ca tunisiya cashikirije inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi integuro y'icemezo yo kwita ikiza c'umugera wa korona ikiza kigeramiye kiremwa muntu n'amahoro mu makungu cavuze kandi ku iyo nteguro y'ico cemezo yotera akamu gasaba ko ku isi hose intambara zoba zirahagaze kugira ngo habe agahengwe kotuma amakungu yose ahagurukira ico kiza c'akataraboneka ishirahamwe mpuzamakungu gushika ubu nta ngingo zijanye n'ico kiza irafata yamara ambasaderi aserukira igihugu ca repubulika dominica jose singer ejo ku munsi wa gatatu yavuze ko bitekanijwe ko ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe bizokorana mu ndwiza kugira ngo vyihweze ibibazo bijanye n'umugera w'ikiza ca korona umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu antony guterres atekanya kubonana n'inama mpuzamakungu isheje umutekano ku isi ahandi naho umushikirozwamanza akomeye cyane muri irani yagabishije leta ko ishobora gushira mu kaga abanyororo ba politike mu gihe itobarekura iby'agateganyo muri iki gihe ikiza cy'umugera wa korona kibice bigacika mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ari muri irani ku munsi wa kabiri saleh nikba yavuze ko ubushu bw'icyo gihugu ari ibibanza biteye amakenga cyane kubera birundaniyemwo abantu nsinzi avuga ko bitoroshe na gato gutandukanya imbohe ku mametero asabwa mu kwirinda ikiza korona uwo mushikirizamanza avuga ko bikwiye ko icyo gihugu kigabanya ibitigiri by'abanyororo muri iki gihe ku bice kimwe cy'umunani cy'abanyororo bari bahari imbere y'uko icyo kiza cyibonekeza icegeranyo ca onu kivuga ko igitigiri c'abanyororo bari mu busho muri irani mu mwaka uheze barenga ku bihumbi ijana na mirongo inani n'icenda ni ukuvuga ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana birenga by'abakwiye kuba bari muri ubwo busho abatari bake muri bo ni abanyororo ba politiki mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo umuvugizi w'ibiro vya leta bijejwe ubutungane mu kwezi guheze yavuze ko abanyororo bagirijwe ibyaha bijanye n'ihungabana ry'umutekano batazorekugwa ivy'agateganyo ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mu rwanda abanyagihugu bo mu karere ka gasabo mu gisagara cya kigali i nyarutarama baragiriza bamwe mu basirikare kuba bamaze indwi zibiri babahohotera hari n'abagore n'abakobwa bavuga ko bafashwe ku nguvu i kigali ni inkuru yakurikiranywe na eric bagira ubusa nk'uko biboneka mu itangazo ry'umushinjacyaha mukuru ugana Aimable Havugiyaremye arasaba abahagarariye uru rwego bose kugenzura uko byifashe muri kasho za polisi zose kubera ikibazo cy'ubucucike bw'abakekwaho ibyaha ni ubucucike buturuka ku kuba inkiko zitagikora kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda umushinjacyaha mukuru mu itangazo rye yavuze ko biboneka ko umubare w'abafungwa urushaho kwiyongera n'umwanzuro ugwa mu ngamba za guverinoma mu kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona arasaba ko habaho ubushishozi aho bigaragara ko bakurikiranyweho ibyaha byoroheje bakareka bikorwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana faustin nkusi yabanje guhamiriza ijwi rya amerika ibikubiye mu itangazo urwego avugira rwashyize ahabona kubera nyine birumvikana isi ndetse n'u rwanda rurimo yugarijwe n'iki kibazo cya korona vayirasi inkiko kuko zidakora abafungiye kuri sitasiyo za polisi benshi ntabwo bajya mu nkiko ni ikintu cyumvikana kugira ngo ni icyemezo cyafashe umushyiracyangwa kugira ngo abantu bicyare barebe niba ntaba bari ku by'agateganyo kandi nibikurikije amategeko amategeko arabitwemerera kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yatubwiraga ko inzego zasabwe kubahiriza uyu mwanzuro ziri kubigenzura kandi ko hataramenyekana umubare wa nyawo w'abashobora kurekura bikorwa by'agateganyo ntabwo umubare wenda ufite ubu nonaha ariko wenda hamaze gukorwa iyo sikiriningi mu gihugu hose abantu bazamenya nyuma abemejwe uko bangana wenda abantu bakaba batangaza ndabonye batanze igihe ntarengwa ko byagombye kuba byakozwe kuri iyi tariki eshatu z'uku kwezi kwa kane yego niko bimeze biriho birakorwa ubwo reka dutegereze kandi byatangiye gukorwa reka tugereze turebe noneho urutonde rw'abemejwe ko baba bari ku by'agateganyo bivuze ngo rero murangije kubikora urutonde mushobora kurushyira ahagaragara wenda tuje kuvuga n'imibare gusa tutavuze amazina y'abantu nanone gushyira izina ry'umuntu hanze warekuwe agikurikiranwa mu nkiko burya nabwo ntabwo aba ari byiza kuko umuntu aba akiri umwere kugeza igihe inkiko zimuhamirije ibyaha kuba rero washyira amazina ye hanze si ngombwa wenda nk'imibare yo abantu bashobora kuyivuga itangazo ry'umushinjacyaha mukuru rishyira mu byiciro bitatu abafungiwe muri kasho za polisi ku isonga ni abazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafata umwanzuro aba ni abakurikiranyweho ibyaha bibangamiye imibereho y'igihugu nk'ubwicanyi ruswa n'ibindi bifitanye isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu isubiracyaha n'ibindi naho icyiciro cya kabiri umushinjacyaha mukuru yashyizemo abarekurwa bamaze gucibwa ihazabu nta rubanza aho umushinjacyaha mukuru yasabye abo bireba kuzakurikiza amategeko yerekeranye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu gihe mu cyiciro cya gatatu ho hashyizwemo abarekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze aba nabo yabashyiriyeho urutonde rw'ibigomba kugenderwaho kuba hatangwa ingwate hakurikijwe amategeko kandi ntibigire ingaruka ku mikurikiranire y'icyaha no ku muryango nyarwanda kuba ari icyaha ashobora kumvikanaho nawe yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije cyangwa se bakumvikana ku buryo bwo kwishyura hari kandi kuba ari amakimbirane mu miryango hakaba ubwumvikane hagati y'uwakekwaho icyaha n'uwo yahemukiye hari kuba ufunzwe afunganywe n'uruhinja kandi igihe yakurikiye akurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera ku ngingo ya gatanu ho birasaba kuba ufunzwe ari umwana mu gihe yakurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera naho ku ya gatandatu ni ukuba ukekwaho ibyaha nta bimenyetso bihagije biragaragara mu gihe akurikiranywe ari hanze nta kibazo byatera umushinjacyaha mukuru hanze y'impamvu yatanze yasabye bagenzi be ko bazishingiraho yanatanze uburenganzira ku bazabikora maze ababwira ko nabo habaye hari izindi mpamvu bashingiraho mu kurekuraho muri iki cyiciro cya gatatu bitababuza kubikora umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana faustin nkusi yabwiye ijwi rya amerika ko abazafungurwa by'agateganyo kubera icyorezo covid cumi n'icyenda bivuze ko n'igihe cyahita kiva mu nzira batakongera gufungwa kuko ngo ibyo bagiye gukora biteganywa n'amategeko ngira ngo amategeko afite ibyo ateganya muri porosedire penali y'u rwanda rugenderaho itegeko rigenga imunesheje imanza nshinjabyaha kuba warekura umuntu agakurikiranywa adafunzwe biteganywa n'amategeko icyo gihe rero yakomeza gukurikiranwa adafunzwe n'ubundi ariko birumvikana neza kuba warekuwe kugira ngo ukurikiranwa udafunzwe ntibivuze ko dosiye yawe iba irangiye n'ubundi bujya ukurikiranwa yaguma muri iyo leta bamushyizemo agakurikiranwa n'ubundi ari hanze mu itangazo rye kandi umushinjacyaha mukuru bwana aimable havuga yarimye hari ibintu bine asaba ko byazitonderwa mu kugenzura abagomba gufungurwa by'agateganyo arasaba ko uyu murimo abashinjacyaha bazawukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha rib na polisi y'igihugu akanavuga ko ubuyobozi bw'izo nzego bwamenyeshejwe aributsa kandi ko uyu murimo ureba abafungwa bakiri mu maboko ya polisi abakurikiranywe na rib abaregewe ubushinjacyaha n'abaregewe inkiko basabirwa gufungwa by'agateganyo ariko nta cyemezo kirafatwa n'urukiko bwana havuga yaremye arasaba kugeza ku bushinjacyaha bukuru amarisite yujuje bitarenze kuri uyu wa gatanu tariki eshatu z'ukwezi kwa kane agasoza yihanangiriza kutagira uwo barekura batabiherewe uburenganzira n'ubushinjacyaha bukuru eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali impunzi zirenga ijana na mirongo indwi zaranyurujwe mu nkambi zitatu ya nyiduta nyarugusu na mutenderi muri tanzania mu kiringo kidashika umwaka bake muri bo bari mu mabohero atandukanye abandi ntawuzi amarengero yabo byemezwa n'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu akorera mu nkambi zo muri tanzania mu rwanda no mu buganda inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru mu rwanda urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri tanzania mu rwanda no mu buganda ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya tanzania iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo leopold shirangabo icegera c'utwara urwo runani avuga ko abarenga ijana na mirongo irindwi bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze mu makuru twashoboye kuronka mu nsbdh vikare mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya nduta nyarugusu na mutenderi ni uko eh, hagati y'abantu ijana na mirongo indwi n'amajana abiri banyurujwe ariko ikambi ya nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu ijana na mirongo ibiri bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe babatwara kenshi mu masaha umunani z'ijoro bakabatwara kubafungira ikibondo baca babatwara mu burundi ibyo babakoze arumva nyine nibo babizi abagaruka baba bake hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga ari abantu bahora ari abasirikare usanga ari n'abandi bari muri bisata by'aharanira agateka ka zina muntu abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka ka zina muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi aba banyuruza rero ni abapolisi ba tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi abandi bakaza bava mu Burundi ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu migwi y'abasuma mu migwi y'abagwanyi twe rero twari twarabasabye turabwira ati rero tuti nimurabe mubacire imanza mubarekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungerewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuboneka ko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye igihugu cya tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimwo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa perezida wa tanzania john pombo magufuri yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya katavi ihana urubibe n'intara ya kigoma irimwo amakamba atatu y'abarundi wakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja ati izo mpunzi zifise iyo ngeso zihagarike vuba bahunze iwabo kubera indyane bagizemo uruhara ahasaho kuzana izo ndyane ndasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki vilisimamie hili kikamilifu.
Abashingwamanza bakurikirana ibyaha mpuzamakungu bagize urunani Kavib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe. Metre Gustave Niyonzima icegera c'utwara Kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuzamakungu.
E, no kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano araha ububasha impunzi y'uko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuzamakungu eka n'ayandi masentare yandi mbere n'amasentare yo muri tanzania nyine aravuga y'uko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko resiponsabiriti ashobora kubibazwa n'uwo nyine yamwakiriye icyo gihugu cya tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi ibwirizwa kubakwa ku birometero birenga ijana na mirongo irindwi uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze kavibe co kimwe n'abo baharanira agateka kazina muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri tanzaniya ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'uburundi irungikayo abantu bakavyumvikana n'ico gihugu ca tanzaniya rero n'ibintu birimwo amahinyu menshi cane tubona yuko atagushaka basaba tanzaniya gufata neza impunzi nk'uko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u rwanda kongo n'ubuganda pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye cyane cyane zegereye imipaka baratahukiwe ikibazo kijanye n'ikiza c'umugera wa korona mu gihe abandi bemeza ko batigeze bumva canke basigurirwa uko iyo ndwara yandukira n'uko yirindwa abayitahukiye basaba leta gufata ingingo nk'izo mu bindi bihugu bimaze kugwiriramwo uwo mugera harimwo ukugabanya uruja n'uruza ukugara imipaka n'ibindi eloje wiri kaneza
korona nayo tuzi ariko tuguma tubona abantu baguma bafata ubutambara bashira ku mazuru mbega twebwe abantu bato bato kubera iki bataduha ni kubera iki amakenga ni yose kuko twebwe abantu bato nta butambara muduha ntituzi impamvu tusaba natwe muduha utwo tuntu kugira twifunge ku mazuru kugira natwe twikingire kuko tubona mutabuduhaye mudusabire mu nzego kuko tubona umengo ibyo bari ibindi bibi twebwe mukabutwima muturungikire kugira natwe turonge bon korona turabiye ku bimenyetso by'ibihugu byo hanze ibyo turagiye turabona turagiye turumva ni indwara mbi cyane yica abantu benshi ifata abantu benshi yandukira vuba yego uburundi twumvise ko hariho abantu babiri bamaze kuboneka ko icyo kiza cy'iyo ndwara yewe ntayo nzi uko sindabona uwo yafashe nyambara ibihuha nabyo nzi nukuri kuyipima badupima bakaraba ko iyo ndwara ariko twe nabyo tuzi kwikingira nyine byo ari byiza bakatwereka ukuntu bikingira nka jyewe ndi kwa muganga bose bitwikiriye bifunze mu bwato bw'abarwayi n'abagwaza nta n'umwe yikingiye rero twe twoca tuyizana ntitwoyandura kandi nabo bikingiye twe ko batatwambitse nk'uko bambaye nabo niho dufitiye amakenga abamotari bose nabonye bikingiye ku mazuru ku munwa mugahageze ko bafungura bagakura ko numva yandukira mu muyaga kandi numva ngo no ku birometero bibiri ngo ari umuntu ayirwaye ngo bose baca bandura hari ikintu tubona leta yari ikwiye gukora leta yari ikwiye kwihuta vuba igahagarika igahagarika urujya n'uruza kuko n'ahandi hoho iri yangurisha gukoragira igihugu cyose kandi bakurikirane bariya abantu baba bagiye baraca amazu baba baraciyemwo baramukanyije nabo imiryango yabo kugira ngo abo bantu bihutirwe vuba kubashyira ahantu mu kigo nabo nyine bakurikirane babavure bo kuyikingira uruhare rwa mbere rukuru ni leta ibanza guhagarika urujya n'uruza urwa kabiri ni uko batwigishije ubwa mbere kutaramukanya gukaraba umwanya n'umwanya bishobotse ariko kandi hari ikintu kigoye mbona jewe kidashoboka cyane cyane nko ku bantu badandaza bakira amafaranga ego umuntu aba yakarabye mugabo ayo mafaranga ntubuze uwayakoze ko aho hantu niho numva hagoye cyane abantu ibintu byo kuza bararamukanya bahurira ahantu mu mahuriro bagerageze kubigabanya hanyuma ibisigaye nabyo nibaza ko eh, mu Burundi turizeye imana turasenga imana imana izoshobora kudutabara nubwo twumva kirakaze hanze vuga ngo twokwirara ngo dusamare turakwiye kuba maso kugira ngo tukirwanye cyo kimwe n'aba- n'ibindi bihugu emwe ico kiza kimaze iminsi ndacumva haraciye iminsi nyene ikiza ca coronavirus ico kintu kweri kirateye isibe mu gihugu mugabo ndumva amabwiriza nyene yo kucirinda nkumva ngo turakaraba aho ugiye hose ukuramukije umuntu aho uciye ugatora agasabuni ugakaraba neza ngo hagati y'intoki jewe ko mbona ngaha hantu ko ndahabaye turabikurikiza ariko naho nyene n'ivy'imana vyo kudufasha kuko numva giteye ubwoba gukora ku muntu gukora ku kintu ico ari cyo cose umuntu aba agwaye yakozeko ndumva umenga biteye ibibazo atari imana yo mw'ijuru yonyene ishoboye kukiturinda ayo mabwirizwa turayakurikiza nk'uko nyene abajejwe ubuvuzi baguma babitubwira abajejwe amagara y'abantu n'ab'inzego zose ariko mugabo naho nyene mbona bikigoye ngaha mu gihugu iwacu uraja kwa muganga abaganga ntibakingiwe muhuriraho muri baye mu ntara mu ntuze mu mu micungararo yose itandukanye ntumenye ubufite ico kiza naho muba mwakaravye ariko mwicarana hafi na hafi kandi numvise yuko umenga kugira ureke kucandura haca imetero zibiri hagati y'umuntu n'uyundi mugabo muba mwicaranye Ni- ni ukuvuga amakenga vraiment turayafita turayafita gose kuko ntawe umenya ko agwaye nuko atagwaye n'irya minsi uriko urabona irya minsi batanga inyuma y'iminsi cumi n'ine nta muntu azotora aho yanduriye ngaho iwacu i burundi nta n'umwe azohatora kwa muganga kw'isoko kwi- mu masengero turagenda gusenga abana bava ku mashuri hariho n'umwana adashika akaraba agashika atora ikintu agafungura ntituzi aho tuzokwandurira ni imana yonyene aho ndinjiye hose bambwira nka- nkarabe nkarabe tena yungura jena yonzi gusa ndayumva uko nyene babinyereka muri whatsapp ngo raba ingwara ngo ifata uku gusa ntayonzi bakavuga ngo karaba karaba ngo ni kwikingira rero sinzi rero ukuntu umuntu yo kwikingira kubera nta hantu ndabona hari ishyirahamwe bavuga ngo twikingire iyo ngwara mbona gusa ubudobo bo bavuga ngo karaba karaba basi nta bindi ndo banzi kuri ivyo ndayizi ko ari indwara idafise urukingo mu isi kandi n'icaduka cadutse mu isi k- cane cane yatanguriye mu bushinwa ikariko yiyadukiza ku isi yose kuyikingira ivyo mbere tuyikingira no gukaraba n'isabune n'amazi tukirinda cane kuba abantu benshi duhagaze ahantu hamwe ndayumva uko ariko urumva sindayibona ariko ndumva ko ari ikiza giteye ubwoba kandi giteye umutima uhagaze abarundi cyane n'abanyamahanga ivyerekeranye n'ico kiza turamaze kuvyumva mu misi ya kare vyahereye kure mu bihugu vya kure ariko ubu bavuga ko no mu burundi vyamaze gushika bamaze gutora bamwe bamwe bayigwaye ntako badakora abatware nyene baraza baratubwira nyene ku maradiyo hose bakavuga ukuntu twokwifata nyene amabwirizwa y'isuku gukaraba kenshi kum- ka- kwirinda ku- gukorana mu ntoki no kwikora ku mazuru cane cane no ku no ku munwa kuko ariho cane cane ngo ico- iyo ngwara yandukira rwose iciye aho nyene barayakurikiza ariko si cane kubera hari aho usanga umwenga ngira ni kubera boba batarambona ingene bifata ariko umaze kubibona wo birateye ubwoba kenshi ntibakaraba usanga umenga n'ukaravye agakaraba amazi gusa ntakarabe isabuni usanga nyene ari ibintu ntibiramenyerwa cane ariko bamwe bamwe baragerageza si gose abajejwe intwaro bogerageza bakaza bara- bakarushirizaho gutanga impanuro no gutanga inyigisho zikwiye no ku- kwiragira nyene aho abantu umuntu wese ahari bakaza baracisha nyene ku batwari bo hasi bagashikira abantu nyene bari hafi bakababwira yu- ukuntu bimeze kuko nka benshi ntibabizi bumva uko bakumva uko ntibamenya na benshi imbere hari n'igihe nyene usanga baca bibaza mengo ivyo bintu biraremeye ariko bakibagira yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore twe twumva yuko batubwira yo gukaraba n'amazi meza aho tugiye hose tugakaraba tukirinda kuza turakoranira hamwe urumva icyo ni izo ni impanuro turiko turumva muri kano kanya sinzi rero ukuntu abajejwe ivy'amagara y'abantu nabo bobidufashamo mu kudukingira amazi mwa kano kanya arahari ariko byasaba leta n'abajejwe amagara y'abantu bagwize amazi menshi kuko mwa kino gihe tugiye gukoresha amazi menshi kandi baducungerere n'imbibe cyane cyane urwo ruza n'uruza nk'uko nsanzwe nkorera ngaha dukorana n'abanyabubari aha imbere y'ubudandarizo twarahashize eh, ubudobo bivanye n'ihimiriza abatware bagiye badutera turashiraho amazi ko bukeye turashiraho amazi tukayahindura tukayashiraho n'agasabune ejo hose nyakubahwa buramutari yari yatukoranije bongera babitukaburira kugira tushiremo ingufu nyinshi ku buryo no ku mipaka bokugara imipaka cane kugira birinde abinjira ego ndayizi mu bisanzwe ifata yani uragira ubushuhe burenze igipimo mu nyuma ugakorora cyane ukamera nk'urwaye giripe atari giripe je kenshi usanga ndi mu irigara aho ndabyumvise ni mu irigara abantu badukuriye bari hejuru mu nzego nibakore ingufu nyimba ari ukwezi canke amayinga abiri nk'amavayivye y'imiduga amasirikirasiyo rutiyere bogira de limite uko deja umva hamaze kuboneka kazi ibiri izo ntizimaze kumenyekana kumure hariho n'ahandi nk'aha ku mafontiyeri ntihabuze kumure dushobora kuronka n'izindi kazi zirengereje sinzi nyimba nibamara kutwugarana tukaguma iwacu mu mazu bizogenda gute mu gihe twumva ko hanze hoho leta ikora ingufu ikazira basanze ngira ngo ku mihana cyangwa bafite ukundi kuntu biyoroganiza kugira ngo abantu babeho by'ukuri ndabibona biretushe turateye turagize ubwoba bwinshi cyane ko abantu babiri bamaze kuboneka leta nifate ingingo zibereye kugira ngo badukingire reka reka bwinshi cyane burenze yani turafise ubwoba bwinshi bwinshi cyane yeah, ubwoba kweli buriho bwinshi sana ubwoba buriho kubera ubu nyene jewe mfise ubuntu bw'iwanje ndidandariza ku isoko n'ubu sinagiye no kugena kudandaza kubera ivyo bintu ndumvise vya coronavirus biriho binera ubwoba bwinshi sana ego me ubwoba turabuse cyane turabuse gose mu bisanzwe je nkaho mbaye abantu bakora utwabo canke baje mu mirimo ntibagiye no mu mirimo kubera bumvise iyo ngwara corona kandi je ndafise n'abana b'abanyeshure uyu munsi bari bafise ikibazo mugabo ntibagiye no gukora ikibazo kubera bumvise iyo ngwara yuko bava bafira ku ishure ubuzima bwabo bukaba buragiye yuko amasengero no mu masoko no mu mashuri kubera ahantu usanga hakoraniye abantu benshi bicuguruye naho nyene iyo ngwara izoga imugwira kubera uko bari benshi hari aho wibagira ugasanga barahemerani noneho wakoze nko ku bikoresho nyene musangirana usanga hari ibikoresho musangira umwe akagikora kurumva muri muri mu bantu benshi ntiworeka kubikorako mbona bakiri kumwe bakiri benshi mu mashuri no mu masoko uko nyene mbona iyo ingwara izoterana hanyene igwira mu bisanzwe abenegihugu bariko n'ikintu batarumva neza n'ikintu kijanye no kuramukanya nivyo bikibagora bikitugora mu bubari bw'inzaga urabona ngaha mu burundi wacu ukuntu bimeze turacasangira dusangirira ku kadobo ico tutazi nuko nk'abo ariko basangira ku kadobo vyoba bishika bakanduzanya aha mu bubari bw'urwagwa bamwe barakaraba abandi nabo bakidoga bati aho twakarabiye none tumaze gukaraba cumi gatanu yego umukenke ni umwe abagabo babiri bahurira ku mukenke umwe canke batatu yego no ku kadobo ni uko nyene ahantu hari amahoro ni nk'abantu b'abakire binywera kayere yego twebwe ngwara twarayumvise kandi twumvise yuko baraye batoye abantu babiri barwaye ingwara ya korona mugabo ikibazo c'ingwara ya korona twebwe ntaco tuzi ica mbere coco nta n'abaganga bahora baza ngo batubarire ngo iyo ngwara ingene ifata ngo batwigishe n'ingene twogira ahantu twokwikingira gusa twebwe twumva tubarira ngo nidukarabe dukuze turakaraba turaka dukaraba mugabo ntituzi impamvu dukaraba ntituzi ngo ifata ukumva nta bimenyetso tuzi vy'iyo ngwara naho twoyigwara ntitwumenya ngo turwaye uku kubera nta bimenyetso vy'iyo ngwara baraza kugira nti kutubarira amakenga ntiyobora yobora gute kandi uno munsi aha muri kongo ibihugu bibanye kandi abakongomani duhana byose muri make turabona ko ishobora kwiyongera kuruta nuko twe tubyumva mbere n'ahandi abacu mu rugomba abantu ukuntu babayeho basemana utuntu muri kongo abakongomani bakazana utuntu mu burundi kandi twumva ko muri kongo naho mbere igeze mbere ku rwego rwo hejuru abantu bashika ngo cumi n'icyenda bamaze gufata haca mbona ko rero twebwe mu rugombo ahubwo icyo bari bukore abajeje gucunga imbibe ntibarabe neza barabe neza ibiturire bariko baratora babireke babone ko ineza ariyo kugira umunyagihugu vy'amafaranga bishira inyuma jewe coronavirus maze kumva ko yatowe muri makeje niheboye ko jewe ndavye ikigo cacu c'uburundi nakivukiyemwo ndakizi hama ubuzima turimwo ntabuzi ndiko ndayaga n'abantu bari hanze bakambwira uko bobo bamerewe by'ukuri nabonye ko twebwe ubuzima busa n'ubuhagaze kuko uno munsi ingingo zafashwe abantu bari hanze ntibava mu nzu mwaje gusuma natwe aho turi mu gihugu c'uburundi Burundi turakenye kugira ngo tunywe ibyo turya turinda kwiruka tukajya ibyo dufungura hama nkibaza uno munsi niyo byashikaho twebwe natwe bafata ingo zo kuma mu nzu tuzobaho gute tuzorya iki ko umukozi umuntu wacu mu rugomba kugira ngo ajye undi akaja mu kabamba undi akaja mu isoko tuzobaho gute muri make twe turihebwe cyane mbona iyo bizotera bija nk'akarorero nka jewe igihe cyose nkeneye kurya ndaja kujya mu isoko ntagiye mu isoko nshaka gufungura hamwe rero umuntu avuze ngo mu isoko ntituce mu isoko kubaho biba bihagaze inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha bigarukiye ngaha turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza ijwi rya amerika mukunda bari muri kumwe na oriyani itanga ishaka